iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaye ikaze makuru yacu tudatinze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe na aloyizi bigirimana
tagize mwaramutse edi ahanini agizwe n'ayavugwa ku mugabane wa afurika muri mari abasirikare babiri bamuka muri misiri bo mu nteko za onu barishwe abandi bataramenyekana igitigiri barakomereka umugwi wa oni muri mari minusma wavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abo basirikare bishwe na bombe batezwe mu mwibarabara bari mu modokari ejo ku munsi wa kabiri nyine minusma yavuze kandi ko abo basirikare biciwe hagati y'ibisagara vya tesalite hamwe na gao intambara muri mari yatangujwe n'abagwanyi b'abajihadiste mu gice c'uburaruko bw'igihugu bamwe muri bo muri abo bagwanyi bavuga ko bafitaniye imigenderanire yo hafi na al qaida hamwe n'umuhari wa leta ya kisilamu itorokanzo ry'amakuru ry'abongereza reuters ritangaza ko abo bagwanyi barushiriza kwiyagurira uturere n'aho iki gihugu kirimwo abasirikare ba onu batari bake abasirikare ba onu bashika kuri cumi barungitswe mu butumwa muri mali nibo bamaze gufa gushika muri aya mezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ahandi havugwa abicwa ni muri nigeri abakekwa kuba abajihadiste barishe abasirikare batandatu bakomeretsa abandi cumi na bane mu gitero cyagabwe ku kirindiro cya gisirikare mu buseruko bwa nigeria hafi y'urubibe na cade ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa nigeri bwavuze ko ku ruhande rw'umwansi hapfuye abashika cumi n'indwi kivuga ko ibigwanisho n'amasasu byafashwe muri ico gitero cabaye ejo ku munsi wa kabiri iblabrine ni mu ntara ya difa cabaye igitero ca kabiri mu minsi itatu mu bumanuko bushira ubuseruko bw'intara ya difa ihana imbibe na cade hamwe na nigeria muri afurika kandi abimukira mirongo ibiri na babiri bamuka muri mali barafiriye mu ibahari ku nkengera za libiya ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryavuze ryo ku munsi wa kabiri ko ryabwiwe n'abarokotse ko abo bimukira banizwe n'amazi ishyirahamwe rya oni ryita ku mpunzi n'abimukira oim ryavuze ko inyuma y'iminsi icyenda bamaze mu mazi abarokotse mirongo itandatu n'umwe nka bose bamuka muri mari batabawe n'abasirikare ba libiya bacungera inkengera z'amazi umuvugizi wa oim safa museheli yavuze ko abo bimukira bandurutse ku itariki ya mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa gatandatu guheze bava mu gisagara ca zuwara muri libiya hafi y'urubibe rwa tunuziya bari mu bwato bw'imbaho museheli yavuze ko bamwe muri bo bari basinzikaye cyane igihe barokoka baca batwagwa kuvurirwa mu bitaro vya oim libiya yabaye muhora w'abimukira baja ku mugabane wa buraya kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe inyuma y'aho muammar kadafi akuriwe ku butegetsi n'ishyirahamwe otani mugabane wa afurika kandi ikigega cya oni cita ku bibondo unicef muri somaliya kivuga ko abana bashika ku majana atanu bamaze gupfa uyu mwaka bishwe n'imirire mibi unicef ivuga ko iki gitigiri ariko ari gito kuko hari benshi bapfa ariko ntibamenyekane umuvugizi wa unicef muri somaliya victor ciyama yabwijwe rya amerika ko uruzuba rwagize ingaruka mbi ku bana aho abandi bashika ibihumbi amajana ane bashobora kwicwa n'inzara mu gihe batogarukirwa ko vuba Cinyama avuga ko basabye imiliyoni ijana cumi na zibiri z'amadolari yihuta yo gufasha abo bana muri uyu mwaka ariko ngo bamaze guhabwa ica kabiri cy'ayo mafaranga basaba perezida mushasha aheruka gutorwa muri somaliya hassan sheke muhamed mu kwezi kwa gatanu yaciye agena intumwe idasanzwe izokurikirana iby'urwo ruzuba n'ubugaragwa muri icyo gihugu cya somaliya hano muri leta z'ubumwe za amerika warashe abantu bari muri defile yo kwigina intaye yo kwikukira kwa amerika mu micungararo y'igisagara cya chicago yarashe amasasu arenga mirongo irindwi igipolisi cyavuze ko uwo yarashe yakoresheje inkoho y'ingwano yo mu bwoko bwa ar cumi na gatanu yica abantu benshi aca yica abantu indwi n'abantu barenga mirongo itatu bakomeretse igipolisi cyavuze ko yamaze indwi zitari nke ategura iki gitero robert crimo wa gatatu w'imyaka mirongo ibiri n'umwe akekwa kuba ari we yishe abo bantu yarafashwe n'igipolisi inyuma y'amasaha akoze iryo bara abategetsi ntibaratomora ibyaha ariko yagirizwa igipolisi cyo muri ako karere cyavuze ko atabimenyetso kiraronka byerekana ko ubu bwicanyi bwari bushingiye ku ibara ry'urukoba bushingiye ku idini ndetse no ku kindi kintu iki gitero cyabereye mu gice cyitwa highland park mu micungararo y'igisagara cya chicago ni muri leta illinois gikurikiye ibindi byabereye mu bisagara bya buffalo muri new york icyabereye ku ishuri ry'intango ry'uvalde muri leta ya texas hamwe n'icyabereye i tulsa ni muri leta ya oklahoma perezida joe biden nk'uko yabimenyereye yaratangaje avuga ko we hamwe n'umutambukanyi wiwe jill biden bababajwe n'ubwo bwicanyi
aloyizi bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikiye no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu no kuri youtube instagram na facebook aderesi yacu ni vowa radiyo yacu mu rwanda kandi twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika naho mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe kuri uyu wa gatatu perezida w'u rwanda paul kagame n'uwa kongo felix tshisekedi baragirana ibiganiro imbonankubone mu murwa mukuru wa angola rwanda reka ko nta kintu kinini kiva mu biganiro byabo kubera ko iyo urebye buri ruhande uburyo rusa nk'aho ruhagaze ku byo rwemera uyu ni porofeseri omar kalfan ubinaha muri leta zunze ubumwe za amerika mu turere dutandukanye tw'igihugu ibihe by'imvura n'izuba byagiye biza mu buryo butunguranye bizatuma abaturage benshi bahura n'inzara mu rwanda ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure muracyari kumwe nanjye edi rwema amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kuri uyu wa gatatu perezida w'u rwanda paul kagame ari mu gihugu cya angola byitezwe ko agirana ibiganiro na perezida wa congo felix shisekedi perezida wa angola joao lorenso niwe wagenwe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika ngo awumuhuza w'abo bayobozi bombi ibiganiro biribanda ku byo ibihugu byombi bitavugwaho rumwe ku mutwe wa M23 urwanira mu burasirazuba bwa congo mugenzi wacu timu ishimwe yavuganye n'impuguke mu bya politike mpuzamahanga profeseri omar kalfan uri inaha muri amerika amubaza icyo abantu bakwitega gishobora kuva muri iyo nama ubundi muri politiki mpuzamahanga se nangwa politiki twita politiki mpuzabihugu umuntu yavuga ko diporomasi ni ikintu cyiza ibyo bagiye gukora ni ukuvuga ngo guhura kwabo bizaba ari uburyo bwo kuganira kureba uburyo ibibazo bihari byakemuka mu rwego rwa diporomasi ariko nkeka ko nta kintu kinini kizava mu biganiro byabo kubera ko iyo urebye buri ruhande uburyo rusa nk'aho ruhagaze ku byo rwemera ni ukuvuga ngo perezida kagame ahagaze nangwa se ntashaka kuvirira kuba yafashe umutwe wa makumyabiri na gatatu noneho kongo nayo ikavuga iti natwe byanze bikunze tuzashaka ingufu z'imbere mu gihugu tuzashaka abandi twitabaze nk'uko banabitangiye kwitabaza cyane cyane uriya muryango wa East African Community nk'ubu hari abasirikare barimo kwitegura kugira ngo bazajye kubafasha nyine kuba bahashya iyo mitwe cyane cyane mu mutwe wa makumyabiri na gatatu witwara gisirikare uvuze ko guhura kwabo nta kintu kinini bishobora kugeraho ahangaha urashaka kumvikanisha ko guhura kwabo atari ubushake bwabo nk'abaperezida b'ibihugu bagize kugira ngo barebe ko umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi ukemuka buriya cyane cyane navuga ngo umukuru w'igihugu uwo ari we wese iyo asabwe umubonano mu rwego rwa diporomasi nkeka ko uwanga cyane cyane abisabwe yaba abisabwe nk'umuhuza ikindi gihugu nk'umukuru w'ikindi gihugu cyo mu karere nk'uko bazahura muri angola nuko bahura no mu kindi gihugu ngira ngo ni gakeya umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ati ntabwo nshaka kuzahura na kanaka cyane cyane iyo ari umukuru w'igihugu nka mugenzi we kubera ko uretse wenda n'icyo kibazo kiba gihari hari ibindi bindi baba bashaka kugira ngo baganire ariko nagira ngo mbisubiremo ko nta kintu kinini kizavamo cyane cyane ku ruhande rwa kagame kagame aravuga ati yewe ntabwo nemera ndahakana yuko mfasha e makumyabiri na gatatu ariko ibyo ntabwo ariko bimeze kagame niwe wayishinze iyo makumyabiri na gatatu uretse no kuyifasha niwe wayishinze wowe ibyo ngibyo ubyemeza ibimenyetso by'uko yayishinze kandi ayifasha ubikura he ubwo cyaba ari ikiganiro kirekire ko twajya mu mateka ariko genda umuntu wakoze mu nzego z'iperereza z'u rwanda ni umuntu wakoranye n'abasirikare nigishije abasirikare bakuru abo bita senior officers mu rwego nabigishije hariya cy'inama mu majyaruguru y'u rwanda ni umuntu ufite amakuru ahagije ariko nanone usubiye inyuma gatoya wareba muri bibiri cumi na kabiri ubwo emu makumyabiri na gatatu nabwo yazamuraga umutwe ukajya n'inyuma gatoya aho u rwanda rwahakanye rwivuye inyuma inshuro zirenga nyinshi cyane ruvuga ruti ntabwo twebwe dufasha ntabwo ari twebwe ariko nyuma ngira ngo muri bibiri cumi na gatatu mwarayibonye ko hagati ya bibiri cumi na kabiri na gatatu mwarayibonye ko u rwanda rwemeye ko rwari ruri muri congo rwagiye muri congo rwemera rurimo ruvamo ariko umutwe wa emu makumyabiri na gatatu wo uvuga ko uharanira inyungu z'abaturage bo muri congo bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda kandi bakomoka mu bwoko bw'abatutsi ubona hari ikintu ibi bishobora guhindura haba mu maso y'abanyekongo abanyarwanda ariko by'umwihariko abo emu makumyabiri na gatatu ivuga ko iharanira inyungu zabo ngira ngo yenda ugarutse kuri icyo kuri iyo fata urimo kuvuga ko emu makumyabiri na gatatu iharanira uburenganzira rw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda aho ngaho byakumvikana gusa ni uko ku bwanjye nk'amakuru ufite ni umutwe washinzwe hakurikijwe inyungu za politiki cyane cyane ibyo u rwanda rwishakira muri congo ntabwo nkeka ko emu makumyabiri na gatatu kugira ngo ishingwe nubwo amazina yagiye anyurana kugeza ubwo nyine dufite emu makumyabiri na gatatu kugeza ubu ngubu ntabwo hari ibintu bita political motivation n'impamvu icyo wakwita impamvu ya politiki runaka yatuma koko abantu bavuga bati turi hano turarwanira iki n'iki iyo ntabwo ikintu kinini kigaragara kugeza ubu ntabwo ari ukuvuga ngo emu makumyabiri na gatatu irarwanira abanyekongo bavuga ikinyarwanda nibyo uwo mutwe niko uvuga mu mahame yawo ariko iyo urebye akenshi ugendeshwa n'inyungu za paul kagame n'inyungu za politiki zo mu karere ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze namwe kuba mwantumiye mu turere dutandukanye tw'igihugu ibihe by'imvura n'izuba byagiye biza mu buryo butunguranye bizatuma abaturage benshi bahura n'inzara mugenzi wacu asumuta kaboyi yasuye akarere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda mu bihe bisanzwe nk'ibi by'impeshyi wasangaga hirya no hino imyaka yeze abaturage bafite amafaranga kuko babashaga kugabanya ku byo bejeje bagasagurira amasoko gusa ibyo bihe bamwe mu baturage bo mu mirenge itatu rugobagoba nyamiyaga na gacurabwenge bavuganye n'ijwi ry'amerika bagaragaje ko no kuzabona ibyo kurya bitaboroheye kweza ntako ubuzima mbega ntabwo amasaka se wayakurahe ibyo bishyimbo se ko mironko ubu ngubu muri iyi minsi noneho yazamutse yageze kuri magana inani igihumbi aribwo birangiye kwera aho wezaga nk'umufuka ukaheza mironko nk'icumi cyangwa makumyabiri imvura yabaye nkeya izuba ryaje kare habayeho igihombo nashoboraga kuba nakezenda nka toni nk'eshatu z'imyumbati ariko ubu ngubu nta na toni twabonye murejeje amasaka oya yararumbye nabi nabi kubera izuba yewe nta kintu n'ibishyimbo byararumbye ubu nta kintu twejeje mbese muri make impeshyi sinzi ko tuzayivamo none aba baturage bumvikanisha ko amasambu yabaye mato bagasaba leta kubashakira uko babona indi mibereho idashingiye ku buhinzi urabona ko ubuhinzi bugenda buhindura isura ubutaka ni bukeya hakagombye kujyaho ubundi bushobozi leta ifashamo umuturage nk'i- nk'ibikorwa remezo amashanyarazi akagera mu cyaro nturuka mu murenge wa nyamiyaga tugize amahirwe nk'ingoma hakaza umuriro n'uru rubyiruko ruvuga ngo rwabuze icyo rukora umuriro ubaye uhageze ahantu hagaturwa icyaro kigasa naho gihinduye isura ntitwubakire ku bintu bya kera bya bindi bya- twari dushingiyeho by'ubuhinzi ubworozi ibyo bikorwa remezo eh, umuturage yabishingiraho ubuzima bugahinduka agakora ibindi ubusuderi bwahaza Nubwo biri uko ariko hari ikindi cyiciro cy'abaturage baturiye ibishanga bo bemeza ko ubuzima bwabo bumeze neza muri iki gihe heje amashaza imiteja intoryi mwebwe mumeze neza tumeze neza nta kibazo mwegereye igishanga iyi twegereye igishanga reka nta bukene buhari imyaka ireze kugeza ubu leta ivuga ko nubwo hari aho imvura yagiye kare bitabujije abaturage kweza uko bisanzwe gucagusharire ni umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi rab ashinzwe ubushakashatsi mu buhinzi no gusakaza ibyavuye mu bushakashatsi ntabwo twagize imvura mu bice na bimwe yagiye kare ubwo rero ariko hasigaye kureba ngo niba hari ingaruka byagize ku musaruro nibyo turiho tureba kereka iyo habaye ibihe bidasanzwe by'izuba ridasanzwe cyangwa imyuzure ishobora gutera ikibazo aha n'aha icyo gihe leta iragoboka kuba tu- dufite ibi- ibigega bigoboka ariko muri iki gihe nta nta bigaragara yuko hari ahazagira ikibazo cy'ibura ry'i- ry'ibiribwa Eh, icyo tubona gusa ni ni ibiciro bizamuka ku masoko uyu muyobozi ariko yemera ko ku masoko ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ku bihingwa gikomeje gutumbagira ibintu asobanura ko biterwa n'intambara iri hagati y'uburusiya na Ukraine yatumye ibituruka kuri peteroli bihenda cyane bwana bucagu yumvikanisha ko iyo igiciro cya lisansi na mazutu kiri hejuru gituma n'abacuruza imyaka bazamura igiciro cyabo kuko baba bagiye kwitwara bibahenze asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya lusenda iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zirasaba hcr kongera amafaranga yo guhahisha kuko ayo babona buri kwezi ari make ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira muri kongo izi mpunzi zo muri iyi nkambi ya rusenda zimaze ibyumweru bibiri zihawe amafaranga yo guhahisha n'ishyirahamwe rya pamu zivuga yuko abenshi ayo mafaranga yaheze bitewe n'uko ibiciro byifashe ku masoko philippe misago ni impunzi yo mu nkambi ya rusenda aba muri village y'icyenda agaragaza yuko bugarijwe n'inzara bitewe n'uko bahawe amafaranga make yo guhahisha ubu turi ko dupakira ibihumbi cumi n'icyenda n'amajana atanu ku kwezi urabye ingene ibiciro by'ibintu byaduze biteye ubwoba agafuka k'umuceri kageze ku mafaranga ibihumbi mirongo itandatu ak'ubufu ni nk'uko nyene si ibintu vyo kuvuga amavuta ikidumu ikwiriye ko kugera ibihumbi ku bihumbi mirongo itandatu na bitanu dusanga umuntu ariko arapokera amahera adashobora kuba yomumaza n'indwi n'inusu mu bana tubona ari ibintu biteye ubwoba ahubwo twabuze duciya n'abatumira twagomba tubasabe nimba tuguma kuri sisiteme y'amahera bicare bavugane bajane n'ibihe barabaha ibiciro bigeze batwongereze amafaranga n'ukuri amafaranga turiko turapokera ikintu na kimwe ashoboye kutumarira uyu mugore muri village ya mbere uzwi ku izina rya kwizera imana aline nawe yerekana yuko bahura n'ibibazo by'inzara bitewe n'amafaranga make bahabwa yo guhahisha njewe mfise itaha icenda ndaronka ibihumbi ijana na mirongo indwi na bitanu n'amajana atanu rero ngiye gusumira abana ifungurwa bijanye n'ukungene byaduze nguze ubufuko bubiri bwa semure nkaca ngura agafuko k'umuceri amafaranga yose aca ahera kandi ntararonka twa duharage ntararonka kunyu ntararonka amavuta ntararonka n'udukara none inzara ni ukuri ira jewe ikintu nosaba k'ibintu byose byaduze nibatugarurire fware y'ifungurwa izi mpunzi zo muri iyi nkambi zigaragaza kandi ko nubwo amafaranga zihabwa ari makeya bigoye kuri zo kujya gushakira imibereho muri bimwe mu bice bya teritwari ya fizi bitewe n'uko harangwa umutekano muke n'ibi bifungwa byazimbye impunzi zahora zisohoka zikaja hanze y'ikambi zigakora mu mirima ariko ubu ntibigishoboka ko umuntu ashobora kugenda ku birometero bibiri uvuye mu ikambi ya rusenda ahura n'abantu bitwaje ibigwanisho bakamukubita bakamikoreza imizigo bamudugana mu mu mashamba iyo basanzwe baba abarefije bararemerewe cyane n'ikitwa ifungurwa zapanze amabeyi kandi duhembwa turonka udufaranga dukeya tujanye na rasiyo y'abana ni ukuri nimudufashe murabe ukungene mwo- mwodufasha mutugwe mu mugongo nk'uko mwatwakiriye kugira abana ntibicwe n'inzara none ibihumbi cumi n'icenda n'amajana atanu twobijya ukwezi kose Ba- turiko tuja guca ingero iyo mu mashamba bariko baratwirukako batwirukana mu mirima ngo nitugende twicare muhira dutekereze ngo iri shamba si iry'iwacu twavuga ishihaseri kuri iki kibazo cy'izi mpunzi zivuga yuko zihabwa amafaranga make yo guhahisha muri ibi biciro byaduze ntibyadukundira ariko umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda jimmy bishemeye avuga yuko icyo kibazo cy'amafaranga impunzi zihabwa atajyanye n'uko ibiciro bifasha ku masoko bakigejeje muri aseri babwira yuko izakega oveda sengabo ijwi rya amerika uvira tugaruke mu rwanda akarima k'igikoni gahingwamo imboga zitandukanye gafasha ababyeyi benshi bafite abana bato mu nkambi y'impunzi ya mahama isanzwe ifite abana benshi bari hasi y'imyaka itanu bagera hafi ku bihumbi icyenda ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika tierive ndayishimiye Iyo ushitse muri iyo kambi ya Mahama uhasanga uturima bita utw'igikoni kuri buri muryango duteyemo imboga z'ubwoko bwose zirimo irengarenga, epinari, intore, ibitunguru n'ibindi. Ababyeyi bafise abana bato bari munsi y'imyaka itanu bavuganye n'ijwi rya Amerika batangura bavuga uko byabagendekeye bagishika mu ikambi ku bijanye no kugaburira abana kuko ata mboga zaharangwa. Ico gihe nta na mikoro yo kuzigura bari bafise.
tukihashika nyene vyaratugora kuko ntitwari bwiyakire ubu twari biyakiriye tura eh baragora kwakiriga ese tukihashika ivyo vyaratugora no kumenyera kurya twebwe kenshi vyaratugora pe ntitwari tumenyere urugano rw'ibigori n'ibishyimbo ntavyo twari tumenyereye kuko twashitse mu mabroke mu matente kuko twebwe ivyo guhinga nta nivyo twari tumenyereye umva naho twahabona ntitwibuka kubirima twavuga ngo tuzotaha ibyo tuzotaha turabireka Muri iki gihe abo babyeyi barashima ukuntu begerejwe uturima tw'igikoni bagasubira kuronka aho basoroma imboga zifise akamaro gakomeye ku bana n'abakuze cane cane n'ababa bafise indwara zibasaba gufungura imboga.
Eh, abana basa neza baramenyereye natwe bakuze twarataye turatakiye naho nje mfite ibiro mirongo itandatu mbagera kuri mirongo ine bamenyereye ni Burundi gutungwa n'imboga kubera diane umugore wa diyabete imboga iminsi yose ntange nage zitagira imboga ariko ndagera igihe ndazibura ndatago dufasha cyane mu mboga Eh, kuko iyo uronse imboga naho dushyira ku biharage ugacumbira abana ubu- aga- ubugari buramirika Uburyo bakora uturima tw'igikoni benshi mu bahungiye muri iyo kambi ya Mahama ntibari bazi uko dutunganywa na cane cane utwo batunganiriza mu mifuko n'ibibido kugira ngo n'abadafise umurima baronke imboga bavuga ko babanje kwigishwa uko bikorwa bibona imana Chantal ajejwe imibereho y'impunzi ziba mu ikambi ya Mahama kuri mikro y'ijwi ry'Amerika U- uko bagerageza babona utwo turima tw'igikoni baragerageza by'ukuri kudukoresha nk'uko bashoboye uravye mu nkamba ha- nibaza ko wagiye uhazunguruka mu ngo nyinshi hose hari uturima tw'igikoni kuko na benshi tugenda tubigisha ivyo bintu biratunezereza kuko kanatsinda utwo turima tw'igikoni hari amazi akwiriye mu nkambi ico turagishima cane turashimira leta y'u Rwanda mu buryo budasanzwe kuko inkambi ya Mahama niyo nkambi ngira ya mbere ifise amazi mu nkambi Kurima imboga mu ikambi ya Mahama hari n'ababigize akazi ka buri munsi kuko baba bafise abo bahemba ku kwezi bazikurikirana umunsi ku wundi. Ijwi ry'Amerika ryasanze abariko baravomera izo mboga bahembwa ku kwezi umva uko batubwiye.
njyewe ndavomera umuntu ubundi namara kuvomera ku kwezi akampemba amafaranga mvomera dodo zerera nk'ibyumweru bibiri ubundi zamara kwera akagurishaho ubwo nyine akamuha amafaranga ndi ku kazi ni akazi nahawe ko kurinda imboga ndahembwa nta kibazo nayo ibijanye n'ikibazo co gufungura nabi mu bana baba mu ikambi ya Mahama uwuhagarariye ubushikiranganji bujejwe gutabara imbabare Eminema vuga neza Andre yabwiye ijwi ry'Amerika ko benshi mu bana bari mu ibara ry'agahama ni ukuvuga abagwaye kwashi usanga bafise ibindi bibazo bavukanye abandi rero bavamo ariko nabo usanga bidaterwa n'ikibazo cyo kubura ibiryo akenshi usanga ari uburangare bw'ababyeyi ariko hari gahunda zitandukanye eh, buri santere do sante hano mu nkambi ifite gahunda ya nutrition abo babyeyi barigishwa abana bakabafasha kubona ah, ifunguro ribakura mu muhondo kugira ngo basubire mu cyatsi nk'abandi bana kandi nibwira ko ah, turi mu ntambwe nziza kuko hakozwe ibikorwa bitandukanye harimo kwigisha impunzi guhinga champignon Kugeza ubu mu ikambi ya Mahama abantu bari mu mugwi w'abana barenga ibihumbi mirongo ibiri n'umunani nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe gutabara imbabare Minema. Muri abo bana abari munsi y'imyaka itanu barenga ibihumbi icenda ni nabo bama bafashwe n'indwara zishimikiye ku kurya nabi. Minema igatangaza ko abana bashika kuri mirongo ibiri na batanu aribo bari mu ibara ry'agahama ni ukuvuga ko bagwaye kwashi. Ikanavuga kandi ko bigoye ko bava muri uyo mugwi kuko bavukanye ibibazo. Abashika kuri kuri mirongo itanu nabo bari mu ibara ry'umuhondo abo nabo bakaba bariko baritabwaho kugira ngo bashike mu ibara ry'icatsi gisanzwe kibarizwamwo abana bose bafise ubuzima bwiza inyuma yaho babone kubasezerera Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu naho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro amerikana kibanda ku byabaye mu bihe byahise no mu bihe turimo twagiteguriwe na mugenzi wacu thomas kamirindi mwaramutse neza ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa gatandatu igihumbi magana arindwi mirongo inani n'umunani itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika nibwo ryemejwe burundu ikaze mu kiganiro amerikana guhera mu kwezi kwa kane igihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatanu koloni z'ubwongereza cumi n'eshatu zo mu burasirazuba bwo ku mugabane wa amerika ya ruguru zigometse ku mwami wazo zitangira intambara y'ubwigenge ku itariki ya kane y'ukwa karindwi igihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu zatangaje ku mugaragaro ko koko zigenze ziyambura izina rya koloni zivuga ko zibaye leta kandi zishyira hamwe zikora igihugu kimwe cyitwa leta zunze ubumwe za amerika ariko rero nazo buri yose zari zigitsimbaraye ku bwigenge busesuye bwazo zigahuzwa gusa n'inama y'intumwa zazo yanditse amasezerano y'ubumwe bwazo buhoro buhoro baje gusanga aya masezerano ajegajega maze batekereza ikindi kindi cyaba gifite ingufu kurushaho nguko uko igitekerezo cy'itegeko nshinga cyavutse inama y'intumwa za leta cumi n'eshatu yari iteraniye mu mujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu yatangiye kuryandika mu kwezi kwa gatanu igihumbi magana arindwi na mirongo inani na karindwi yaripfundikiye neza kandi iryemeza nyuma y'amezi hafi ane mu kwa cyenda muri uwo mwaka w'igihumbi magana arindwi na mirongo inani na karindwi iri tegeko nshinga ryashyizeho inzego z'ubutegetsi zo ku rwego rw'igihugu cyose zitari zarigeze zibaho kandi zifite ingufu arizo urwego nshingamategeko kongeresi urwego nyubahirizategeko ruyobowe n'umukuru w'igihugu n'urwego rw'ubucamanza rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga n'uburyo zose zigomba kuzuzanya no kugenzurana mu ngingo yaryo ya karindwi ryateganyije kandi ko mbere y'uko ritangira gushyirwa mu bikorwa ryagombaga kubanza kwemezwa byibura na leta icyenda nuko inteko y'intumwa ihita koko iryoherereza leta zose uko ari cumi n'eshatu ijwi ry'amerika leta yemeje bwa mbere na mbere itegeko nshinga rishyashya rya leta zunze ubumwe za amerika ni delaware ku itariki ya karindwi y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana arindwi na mirongo inani na karindwi nyuma y'iminsi itanu ku matariki atandukanye kugera ku ya makumyabiri na gatatu y'ukwa gatanu igihumbi magana arindwi na mirongo inani n'umunani delaware yakurikiwe n'izindi leta zirindwi pennsylvania new jersey georgia Connecticut, Massachusetts, Maryland na South Carolina. Ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwa gatandatu igihumbi magana arindwi na mirongo inane n'umunani leta ya New Hampshire yabaye rero iya cyenda yemeje itegeko nshinga rishya rya leta zunze ubumwe za Amerika bityo ritangira gukurikizwa. Abahanga mu by'amateka no mu by'amategeko bemeza ko ari ryo rya mbere na mbere mu mateka ryanditswe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi nta gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
nshuti mwari muduteze amatwi aha niho ibiganiro byacu bihumurije ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe